Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19:2225 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya tamooltan eebla bultii 8 bara 2018 keessummeessituun keessan irraa antuu jibee horaati.
Galchuma waliin sannagaa Ansoraa Halakeeti ganna dabaree bara 2017 jechuun nama humni 20 habaqee haa'utti baqachuudhaan keessumattuu garbaa Meeditiraaniyaan irraan qaxxaamuraniitiin warri kunneen xaaliyaanaatti akkan hojjetaa himachuu jira mataa oduu keessaa tokko.
Burundiin raadiyoo sagalee Ameerikaa biyya ishee keessatti akka hin tamsaafamne uguruu ilaalchisee ibsa kenname akkasumas CPJ'n kanarratti ibsa kenne oduu keessatti gabaasa qabna. Eeyyama dhaaba madirook haareffamuu ilaalchisee mormii geggeeffamaa jiru irrattillee gabaasaa qindaa'ee qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf soora.
Nam soddomi saddeeti manidhaa qilinxoo gubdan jedhanii Finfinneetti machaa bahan keessa. kudhanii tokko nagumaan gan lakkisan nama afur ammoo lubbuu namaatiin himatan warri rafee waan qar himataniin jajjabduu lakkisanii ammoo waan laaftuun himataniitiin kan ofirra ittisaa jedhaniin warri armaan duratti himatan hagi guddaan waan nun ta'in dhaananii giddeessanii nu tolchanii yookaan ammoo nu himachiisanii jecha himachaa ba'e. mootummaan burundii akkuma qarallee jedhe halee jalqabeetiin akka VOA'n afaan keenya burundiitiin biyyisaatti hin dabarre cufate. akka itti gaafatamaan guddaan bbg boordii bulchiinsa tamsaasa ameerikaa jechuun joon laanseng jedhetti burundiin oduu dhugaa voa irraa argatte jalanne nuti.
raadiyoon sagalee ameerikaa dambalii gabaabaa raadiyoon sagantaa televiziyoonaa fi raadiyoo am gara burundiitti tamsaasu akkuma qabu raadiyoon fm lammiiwwan burundii hedduu akka hawwatu kan wal nama gaafachiisu miti oduu gam tokkoof hin loogneef saansuurii hin taane akkasumas odeeffannoo argachuuf voa irratti hirkata uummanni burundii. burundii keessatti haalli siyaasaa fi rakkoon gargaarsa dhala namaa hammaachuun yeroo kamiin iyyuu caalaa amma dhimma hatattamaa ta'ee jira bulchitoonni boordii tamsaasaa kan voa hoogganu akka jedhutti sagantaa qabatamaa fi sirrii ta'e gama dhaqqabsiisuun uummata burundiif deeggarsa godhutti fufa pireezidaantiin burundii piyeer nkurunziza murtii kana keessa deebi'anii ilaaluudhaan nageenya argamsiisuuf jeeqamsa dhaabuu fi. uummannis nageenya argachuu qabu akka argatuuf haa godhan jechuudhaan gaafannaa jedha aangoonni burundii murtii kana battalumatti akka kaasaniif bbc'nis gaafatee jira kaawunsiliin koominikeeshinii biyyoolessaa ka burundii akka jedhutti garuu voaf bbc'n seera sabaa himaa fi naamusa gaazexeessummaa cabsan jechuudhaan ibsa baase pireezidaantiin burundii nkurunziizaan hanga bara 2034 biyyattii akka bulchuu danda'aniif heera dandeessisuu irratti sagaleen kennamu guyyaa sagal lafa hafeetti kaleessaa kaasee sagantaaleen bbc fi voa burundii irraa ugguramanii jiru sagalee ituu hin kennamin dura kanneen qeeqa dhiyeessan afaan qabsiisuuf yaalameetu jedha ibsi ba'e koreen mirga gaazexeessotaa falmu cpj'n uggurri kun battalumatti ka'uu qaba sababiinsaas murtii siyaasaa sirrii ta'e. kennuudhaaf uummanni odeeffannoo argachuu qabaa jedha.
warri biyya akka akkaati baqatee haan godaaneetiin awurooppaa baqachuuf liibiyaa ga'u mootummaa liibiyaatii fi keessumattuu iyyuu xaaliyaanattu jireenya keenya nurraa rakkisuu jira jechuun himachuu jira jari kun mootummaa fi jarii liibiyaa daarii eeguttuu iyyuu garba meeditiraaniyaan irraan qaxxaamuruu nu dhowwuu jira jedhee himachuu jira mootummaa xaaliyaanaa nam kum hedduu baqachuu dhowwee garba meeditiraaniyaan irraa biyyi isaan dhufaniifitti raranii jedhaniitiin waldaa awurooppaatti mana murtii waldaa awurooppaatti himachuu jiran jari kun bidiruu garbirri yaa'u dhowweetiin liibiyaatti rara ganna dabriqoof keessa bara 2017 Akkuma kanaan nama humni 20 ta'utti baqata humni 20 ta'uttu garba meeditiraanii irraan qaxxaamuru dhoowwan tamcaqasuu jirtantu raadiyoo vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti. Ameerikaallee dabalatee biyyitii hedduun keessumattuu iyyuu biyyoota Awurooppaa Iraan hojii nukleeraa waraanaa akkisiin hin hojjanne fali jabaa dhahaniitiin ganna sadiin duratti irratti waliigalan bulchiinsi pireezidaant Obaamaatti gaafas hojjete. Bulchiinsi Ameerikaa hamma kunan ammoo waliigalteen sun waan qajeeltuu mitii jedheetiin Ameerikaa achi keessa baasuuf deemuu jira. Akka bulchoota Awurooppaa hedduun jedhanitti Doonaald Tiraamp Ameerikaa. waliigaltee addunyaa duratti waliigalteetan irraa baasuuf deemuu jira jedhe ejensiin to'annoo atoomikii addunyaa IAEA'n Iraan marro kudhan qorate hojii nukleer waraana hojjechuutti hin jirtu akkuma waliigalteetti deemuu jirti jechuun irratti waliigalan. Giina Asgel namni pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp CIA to'achuuf yookaan immoo daayirektar CIA tolchuuf filate waan hojii tan irratti Seneetii Ameerikaa Koree Seneetii Ameerikaatti qorachuu jiran maan tan haspelii tan duruyyuu hojii akka akka hojjattee jedhaniitiin agi tokko dansoomaan hima agi tokko ammoo hammeennan hima senetiin boritti wal turfeetiin waan falmee fudhate fudhatee fudhachuu baatammoo irratti ammatti nama rippaabilikaan tokkoo fi senetoroota Ameerikaa keessaa keessumattuyyuu paartii Demookiraatiitti falmuu jira. ameerikaaf chaayinaan biyyi gurguddoo gabayaa doolaara biliyoon hedduu waliin qabanii ka gannaatti doolaara biliyoon dhibbi shaniif torbaatamii saddeetii fi miliyoon dhibba lama caalaan waliin hojjetan gabayaa tan irratti waan hedduu wal dhaban bulchiinsi tiraampi chaayinaan nusaamuu jirtii gamkanaan nusaamuu jirtii jechuun dubbata waan akka akka irratti wal falman keessa mariif taa'uu jiran mariin tun torbaan dhufu waashingtan dc'tti taatulla ameerikaan gabayaa chaayinaa tanirraa bu'aa argachuutti hin jiru jette barkum lamaaf kudhan ijaa doolara biliyoon dhibbi sadii caala kasaaree jette ameerikaan tanuma irratti dhiyoo tanallee kortaanii ammallee koraaf dhufuu jiran bulchiinsi ameerikaa chaayinaa tanirratti waan hedduun himachaa bahe bulchiinsi tiraamp akka chaayinaan gabayaa ameerikaa waliin qabdu haga barkum lamaaf diddamaatti doolara biliyoon dhibbi lama dabaltee gabayaa qajeelchitu qaraxallee ameerikaa irra xiqqees gaafatte. chaayinaan ammoo akka ameerikaan gabayaa addunyaa irratti chaayinaa dorgommii isii hin falminee fi waan hedduun keessumattuu dhaabbilee chaayinaa akka zta jedhanfaa hojii hin adamneef akka isiin hojjattu tolchuu mari'achuu feeti wamtaa ta'eefuyyuu ganna dhufu mariin isaanii taa'uuf deemuu jirti. gamkaanin ammoo hawaayii godin ameerikaa taabara. bara hedduun duratti godin ameerikaa dabalamtee jaapaanirraa bitamtetti lafti ibiddi lafa jalaa tolka'uuf yookaan ammoo volkaa'uun lafa jalaa tolka'uuf dhudhuufachuutu jira. Dhiyyoollee lafti tun fuula lamatti tarsaati. Ibiddi akka bisaanii lafatti gadi ciqeetiin nama hedduu achi baqachiise. Waan soddomii shanii caalu gubata manneen dabalee oobruu fi waan akka akka jechuudha. Kaan fuula hedduutti ammoo fuula kudhanii lama taatutti volkaanoo kan akka lafa jalaa tokko bulchaan Hawaayii. Hawaayiin godina Ameerikaa kunniin rakkoo hamtuu jaljirtii jedhee bulchiinsa Ameerikaatti himate. Oduun ammaaf qabnu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina luubaabor magaalaa mattuu keessatti hidhamanii kan jiran ajajaa poolisii magaalatti dabalate namoonni saddeet himata tokko malee guyyaa shantamaa ol hidhamnee jirra jechuun qajeelcha poolisii godinaatti himatan kaleessa immoo beellama lammataatu ture jaallanneen gamasitti bilbiluun hordoftee jirti.
ajajaa poolisii magaalaa mattuu koomaandar nagaraa dhufeeraa dabalatee namoonni kudhan himata tokko malee hidhaa keessa guyyaa shantama caalaa turre jechuudhaan mana murtii olaanaa kan godinaatti iyyachuu isaanii sagantaa keenya darbe keessatti gabaasnee turre qajeelchi poolisii godina iluu abbaabor maaliif akka hidhee kaa'e dhiyaatee akka ibsuuf manni murtii olaanaan ajaja kan kenne ta'us beellama duraa irratti kan dhiyaate waan hin jirreef wiixata kaleessaatti beellamni jijjiiramee ture. kanneen to'annaa jala jiran kun kaleessa mana murtiitti ennaa dhiyaatan wanni isaan eege maal akka ture jiraattoota mana murtii sanatti argamanii turan keessaa tokko naa ibsee jira.
dhimmichi garatti qabamuudhayyuu hin qabu wanti tokko kan manni murtii dhimmichi banaamadhaa koomaandii poolisiitiyyuu ajajee amma koomaandii poolisiin falatti kennutti homaa gochuu hin dandeenyu jedhe manni murtii kanuma dubbatanii kaleessa haala kanaanidhayyuu gargar yaa'anii.
Waa'ee dhimma gara biraaf immoo mana murtii aanaatti dhiyaachuu qabdu jedhamaniiru koomaandar jedhu maaltu dubbatame naa ibsime.
Barreeffamaan hin kenninees garuu namoota kanaan dura yeroo hurrumuu turte hidhattoo seeraan alaa hidhatanii jiranirraa hidhannoo hiiksiste kan jedhudha kan isaan ka'anii inni gara biraan immoo gaafa makkalaakiyaan galgalarraa magaalaa keessatti dargaggoota rukkutuuf yeroo ka'u koomaandeer nagaraaniin. hin rukkutanu jedhee gidduu galee ture isa dhayyuu meeshaa nutti baasee kan jedhudha kan isaan achitti kaasani.
Eehuudha kan kana falmegaa.
Poolisiin deemee himate hin jiru kan dhaabbatee dhiyaatee hime hin jiru achumarraa barreeffama dubbifame malee kanaan shakkamu jedhanii madhayyu kaanii mana murtii aanaa irratti himanni amma banamutti jedhanii madhiisanii akka kaleessa dhiyaatanitti duraan koomaand poostiitiyyuu ilaalama jedhamee asii xalayaanii kan barreeffame jira warra mattuudhaa jechuudha gara sanatti barreeffame isa booddee garuu kaleessa yeroo dhiyaatu kan koomaandar nagaraa kun amma murtoon biraa kennamutti haa ilaalamu kan jedhanii fi dargaggoota sagalee immoo komaandiidhaan haa ilaalamuu kan jedhudha kan isaanii kaasanii. Duraan idileedhaan haa ilaalamu kan jedhu asii kan ergame ture. Komaandarna daraan immoo akkasumaan amma falli amma kennamutti to'annaa jala tura jechuudha banaamaadha kan isaanii.
himannaan koomaandar mana murtiitti dhiyeessanoon waajjira qajeelcha poolisii godina iluu abbaa boorarraa dhufanii ibsa kennan jiru.
Ibsa oomaayyuu hin kennine geessanii madhiisanii ammas kanuma sana haaluma sanaanidha itti fufeetiyyee dhimma biraadhaan ilaalama kan jedhudha kan isaan kaa'anii. Koomaandariin alatti jedha malee waan tokko wanta kaa'e hin qabu. Maal jedhan ni naqamtee dhufee leelaa ustaanees keessatti diras beekotitti sirndi qoyyedha.
Gartuu lamaan keessaan qaban jechuudha warra idileedhaan ilaalamus warra labsii hatattamaas.
Gara kamiinuu hin qaban koomaandarna garaan xalayicha irraa kan godinni gara waajjira poolisiitti barreesse akka jedhutti abbaa alangaa qaqqabee yeroo gabaabaa keessatti banamee falli karaa sana shakkamtoota kana akka kennamu kan jedhudha malee koomaandarna garaa ammas lafanitti dhiyaatu hin beekamu.
Garuu ni dhiyaatattiin jedhaniiru.
Hin dhiyaatta jedhaniiru afaaniin.
Komaandi poostii aanaadhaaf miseensa akka ta'an qorataa yakkaa qajeelcha bulchiisa godina iluu abbaaboor koomaandar admaasuu isheetu yeroo darbe ibsanuu kennaniin namoota to'annaa jala jiran soddomii shan haalli isaanii qoratame namni kudha saddeet ragaa quubsaa waan hin jirreef akka gadhiifaman saddeet yakka idileen kanneen biroo sagal immoo labsii yeroo hatattamaan dhimmi isaanii akka ilaalamuuf. waajjira koomaandi poostii qaxanaa afur magaalaa naqamtee jiruuf akka yaada dhiyeessanii turan dubbatan dhimmi koomaandar nagaraa dhufeeraas kanneen yakka idileen aayimataman jedhan keessaa tokko ta'u yeroo sana nu ibsaniiru amma garuu koomaandi poostiin qaxanaa afur naqamtee jiru waajjira koomaandi poostii aanaa iluu abbaaboor keessa jiruuf xalayaa barreesseen. koomaandar nagaraa dhufeeraa murtiin biraa hanga kennamuufitti to'annaa jala akka turan himatamtoonni hafan kudha ja'a akkuma yaada dhiyaateen haa raawwatamu jechuudhaan xalayaa maqaa shaambal siisaay taaddaseen barreeffameen beeksisee jira kudha ja'aan kanneen himatamuuf jiran kun sagal dhimmi isaanii labsii yeroo hatattamaan akka ilaalamu torba immoo yakka idileen akka ta'u adda baasee lafa kaa'eera. xalayaa afaan amaaraan barreeffame kana bu'uura godhachuudhaan qajeelchi poolisii godinaa xalayaa afaan oromoon waajjira poolisii aanaa fi poolisii bulchiisa magaalaaf maqaa koomaandar admaasuu isheetuun barreesse akkas jedha.
waajjira poolisii aanaa afuriitiif poolisii bulchiinsa magaalaa tokkootiif magaalaa mattoolee dhimmi isaa waa'ee namoota haala yerootiin to'atamanii ilaalaa jedha. ibsuuf akka yaalletti labsii yeroo hatattamaatiin haala adda addaan namoota soddomii shan sadarkaa aanaa fi magaalaatti to'achuun akka waliigalaatti nama soddomii shan irratti galmeen qulqullaa'ee nama sagal galmee afur labsii hatattamaatiin namni saddeet galmee sadiidhiin seera idileetiin namni kudha saddeet ragaa gahaa waan hin qabneef furmaanni karaa koomaand poostii wiirtuu asaffaa naqamtee fi diviizhinii qorannoo jimmaatiin akka itti nuu kennamu koomaandi poostiin godina iluu abbaaboor xalayaa gaafa kudha jaha saddeet kuma lamaaf kudhan barreesseen gaafatee jira bu'uuruma kanaan wiirtuun koomaandi poostii naqamte namoonni ragaa gahaa hin qabne kudha saddeet akka gadi lakkifaman kan jedhe duukaa namoonni sagal labsii atattamaan namoonni torba immoo idileen kan koomaandi nagaraa dhufeeraatiin alatti akka murteen kennameen hojii irra oolutti xalayaa lakkoofsaan kii lama mi'i il qee afurtamii saddeet gaafa digdamii afurii saddeet kuma lamaaf kudhan barreeffameen nu beeksisanii jiru waan ta'eef isinis kana beeksisanii galmee namoota sagalii labsii hatattamaa kan namoota torbaa seera idileetiin akka ilaalamu jedhame beeksisanii galmeen isaanii hatattamaan abbaa alangaa qaqqabee yeroo gabaabaa keessatti banamee falli karaa sana shakkamtoota akka kennamu. duukaa bu'aa guca fuula lamaa kan ergine ta'uu cimsinee isin beeksisnedha ajajaan admaasuu isheetuu jedha.
dhimma koomaandar nagaraa dhufeeraa irratti gam tokkoon hanga murtiin biraa kennamutti hidhaa keessaa turan jecha gama kaaniin immoo himannaa irratti banuudhaaf mana murtii aanaatti dhiyaatta jedhamuun kun maaliif koomaandar admaasuu gaafadheera deebiin naa kennan baay'ee gabaabaaf daangeffamaa ture.
amma gaa waa lama duwwaan sii kenna jaallanne waa hunda sii kennuu hin danda'u dhimmi isaanii kaleessa beellamaan tureeyyee keeziin jaraa akka labsii hatattamaatiin ilaalamu ibsee manni murtii kaleessa cufuusaa tokkoeti. Kan hundumaa jechuudha. Inni lammaffaan sii kennu dhimma nageenyaa irratti beekamtii koomaandii poostii malee labsiin bahee jiru waan nu dhorkuuf kanaa olitti waa sii kennuu hin danda'u. Dhimma jaraa immoo yeroo gabaabaa keessatti koomaandii poostiin murtii kan kennuuf ta'u qofa duwwaasi ibsa.
Garuu xalayaama maqaa keessaniin bahe argeera. Garuu inni isaanii mana murtii gara biraa aanaatti dhiyaatu jedhame sun immoo yakka biraatiin Oromoo keessatti waan hojjateen kan jedhu jira jedhan dhugaadha.
Waan beellamni irra turee fi waan koomaandii poostiin jedhu beekamtii koomaandii poostii malee waan diteelsii kennuu hin danda'u waan hunda jechuudha. Dhimmichi labsii hatattamaasiin akka ilaalamu ta'eetiyyuu manni murtii kaleessa ture cufeera. Dhimma isaanii kan ammoo komaandii poostii sadarkaadhaan jiru furmaata kan kennu ta'a waan ta'eef kana kanaasiin jechuu hin danda'u jechuu barbaade.
Kan cufame anuma hundumaati moo.
Hunduma hunduma hunduma. Labsichuun dhoowwa waan ta'eef waa'ee nageenyaa irratti ibsa kennu kana caala dubbachuu hin danda'u.
Namoota kurnan mana murtii olaanaa iyyata galfatan keessaa lama dhiheenya kana gadhiifamuun ni yaadatama. waajirri koomaandi poostii qaxanaa afur kan haqamtee jiru dhaqqabuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha an jaallanne gammadaati nagaatti.
Sa'aatiin amma galgala keessa lamaaf daqiiqaa afurtamii torba ta'utti jira. Asnu biraan immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii torba. Aanaalee gujii lixaaf bahaa keessatti argamu keessatti dhimma haareffamu eeyyama meetirook goold kan laga dambii irratti mormiin geggeeffamu itti fufee oole. mormii har'aa keessaa gabaa dhaabuuf karaa cufuun illee akka ture dubbatu jiraattoniif aangawoonni naannoo keessumaa magaalaa adoolaa keessatti hiriira geggeessame irratti walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf hiriirtota gidduutti uumameen lubbuun namaa dhabamuu dubbatamaa jira namoo qindeesse.
dhaggeeffatoota keenyaa hiriirawwan irra geggeeffaman jedhaman ilaalchisee jiraattota asoobsisne keessaa tokko akkana jechuun nuuf ibsan.
godina gujii keessatti akkuma beekamu mormiin har'aa guyyaa marsaa afuraffaaf itti fufe. Sababni mormii kanaa ammoo akkuma beekamu haaromsa laga dambiitiin wal qabatee uummati baay'ee mormii isaa dhageessifataa ture. Mormiin dhageessifatus qaama mootummaallee dhufee qaamaan uummata dubbisee deebisinii kennina jedhe. Uummatni ammoo deebiin isaa isaatii digdami afur keessatti deebitu barbaade deebii sana ammoo isaatii digdami afur keessatti deebisuu waan hin dandeenyeef mormiin marsa inni dhibiin bifa haaraan jalqabe jechaadha. Amma godina gujii guutuu keessatti magaalaa adoolaa wayyuu keessatti aanaa gooroo doolaatti aanaa sorraatti shaakkisutti bifa wal fakkaatuun itti fufe. Gabaan hin lagatamee daandiin hin cufamee walumaa galatti amma daandiin nageellee ka'ee gara Finfinneetti deemu guutumaan guututti addaan citee jira jechuudha. Tiraanspoorteeshiniin hin jirtu dhaabbatee jira. Lagannaan gabaa magaalaa Adoolaa keessa hin jiru, magaalaa Arqalloo keessa hin jiru gabaan shaakkisoo hin jiru, annaa sorraa hin jiru hanga booreetti guutumaan guututti cufamee dhaabbatee jira jechuudha amma yeroo ammaa kana.
Gabaadhuma lagachuu immoo namni karaatti bahee hiriiraanis gaaffiisaa dhiyeessaa jira akkuma duraanii.
Hiriirri akkuma duraanii kanatti bahee uummatni karaatti bahee sagalee fi bifa afaa wal fakkaatan dhageessifatee jira. Hiriira guddaadha jechaadha. Hiriira guddatti dhageessifachaa jira aanolee kana keessatti.
Ammatti gaaffiin uummanni gaafataa jiru maali? Maal akka ta'udha kan uummanni barbaadu?
Wanni barbaadamu amma uummatni laga dambii haa cufamuuti. Lammaffaan ammoo namoonni laga dambii waggaa kudhaniif haaromsan seeraaf haa dhiyaatanuuti. Sadaffaan namoonni sababa laga dambiitiin miidhaan qaama isaanii irra qaqqabame beenyaan haa kaffalamuuti. Dhumaatiin uummata keenyaa kan mooyyala irratti adeemsifamu nurra haa dhaabbatuuti gaafa jettu uummata ifatti bahee gaafachaa jira jechuudha.
Amma hiriirri kun eega geggeeffamuu jalqabe amma bubbulee guyyaa afuraffaadha natti fakkaatarra. Agammaa gama mootummaatii deebiin argame jira gama mootummaa Oromiyaatis haa ta'u gama mootummaa federaalaati.
Gama mootummaa Oromiyaatiin ibsa kennanii jiran waan kana yeroo gabaadduu keessatti qulqulleessinee deebii isinii kennin jedhanii qaamaan ministeerri raayyaa ittisa biyyaallee gara magaalaa adoolaa wayyuutti dhufee uummata dubbisee ture garuu akkaataan gaafsan jedhame sa'aatii digdami afur keessatti akka deebiin kennamu ka barbaadan sa'aatii digdami afurii moti sa'aatii afurtamii saddeetillee dabre sa'aatii torbaatamii lama deebi jiraataadha amma homaatu hin jiranuu jechaadha calli jedhan achumaan fudhatanii deemanii kanaaf uummati ka dallanii aariitti gara hiriiraatti deebi'e.
Gama federaalaati waan dubbatame jira fakkeenyaaf ka haarawaa ministeera ittisaa ta'anii muudaman obbo mootummaa maqaasaa achi dhufanii uummata haasofsiisanii turan ka jedhu ka dhagahamaa ture eegas yoo deebiin kennan jiraa.
Gaafuma nama duratti sittime kana uummatni gaafatanii deebiin inni kenne ammoo walgahii saniin akka carraa ta'ee qaamadatti hirmaadhee ture deebiin inni kenne lagni dambii haaromfamee jiran dhugaadha haaromfamee jira garuu qorannoon isaa bu'aan isaa waan qabatamaan waan hin argaminiif bu'aan qorannoo sun eega argameen duubatti bu'aa san irratti hundoofnee lagni dambii yookiin naqamaa yoo miidhaan hin jiraanne ta'e immoo itti fufaraa yaada jedhu qabatanii isaan dhufanii kanaafuu anam asitti deebisinii kennuu hin danda'u gara oliitti deebi'ee gara mootummaa naannoo federaalaatti deebi'ee eega mari'anneen duubatti fala tokko irra isinii geennaa jedhu. Falli kun ammoo uummatni akka sa'aatii digdamii afur irra dabru barbaanne sa'aatii digdamii afur keessatti fala nuu kennaa waan jedhu gaafate sa'aatii digdamii afur san keessatti ammoo deebisuu waan hin dandeenyeef uummata dallanee gara ijaatti.
Deebiin isaan ni kennina jedhanii gammaatti hin dhaga'amne.
Hin dhaga'amne uummata hin jedhamu.
Hiriirra gaggeeffamaa jiru karaan cufamee gabaan illee dhaabbatee mormiin gaggeeffamaa jiru kun nagaadhumaan deemaa jira moo wanni uumame jiraa?
guutumaan guututti aanaa goorodoolaa aanaa adoolaa aanaa shaakkisootii fi aanaa annaa sorraa keessatti hiriirri aanaa kan arfan keessatti deeme aanaa annaa sorraatti aanaa shaakkisootii fi aanaa goorodoolaa keessatti nagumaan bahee nagumaan addaan gale uummatni karaa daandii isaa cufee addaan gale adoola keessatti ammoo walitti bu'iinsi qeerroo poolisii oromiyaa gidduutti bifa adda ta'een adeemsifamicha jira hidhammaatti namni lama du'ee namni afur madaa'e oduun jettu jirti. guutumaan guututti gammaallee walitti bu'iinsi waan jiruuf itti fufuu danda'a meebii dabaluu danda'a waan jedhamutti shakkiin jira jechaadha lubbuu.
Hiriirri kun mormiin kun amma dhaabatee jira moo ammallee ittuma fufee jira?
Aanaalee kana sadiin keessatti dhaabatee jira aanaa adoolaa keessatti gammaallee itti fufee jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa aanaalee har'a hiriirri itti geggeeffame keessaa tokko aanaa goorodoolaati. Bulchaa bulchiisa aanichaa obbo Dullachaa Lakeetti bilbilee haala ture gaafadheen ture.
Akka aanaa keenyaatti uummati mormi isaa karaa gurmaa'eenaa mormachaa oolee jira. Muduroof laga dambii nurra dhaabatuu qaba, nurra cufamuu qaba waan jedhan irratti dhaabannoo guddaa dhaabachaa oolanii dhaabannoo isaanii sun karaa gurmaa'ee bahanii sagalee dhageessaa oolanii anilleen itti dhaqee gaafadhee mootummaan deebii keessaniin deebisaa mootummaan deebii keessan fudhatee jira. Deebii yeroo gabaabaa keessatti itti kenna jedhee waan jiruuf obsaan eeggadhaa jedhee jiraani. haa ta'uutii garuu mormiin itti fufee jira karuma nagaatiin bahanii karuma nagaatiin galanii jiranii har'a magaalaa keenya keessatti.
Jiraattonni kan isaan jedhanii mormiin har'aa tokkoffaa gabaa dhaabuu lammaffaa immoo karaa gara finfinneettiif gara biraatti deddeemullee cufuudhaan mormiin geggeeffamedha kan isaan jedhan dhuguma akka kanatti kan inni geggeeffame gabaan dhaabatee jira naannawa keessanii.
ganama yeroo bayaasaan gabaa dhaabanii namni hundi baheera. Dubbii kanama hundaa waan ta'eef namni hundi baheera ganama. Sa'aatii booda garuu gabaan banameera. Namni illee socho'a. Uummata amantii illee jaaronni biyyaallee itti waliin marannee karaan akka banamu godhameera. Haa ta'uuti garuu komeen fi falmiin jiru itti fufee jira.
Amma uummanni kan inni jedhu ministeerri ittisaa haaraan obbo mootummaa maqaasaa achi dhufanii uummata haasofsiisanii turanii yeroo sana kan isaan jedhanii dhugumatti eeyyamni kun haara'ee jira garuu qorannoon geggeeffame bahiinsaa waan hin argaminii fi qorannoo geggeeffame bayee argame irratti hundaa'uudhaan waa'een laga dambii itti fufaaf ittiin fufuu murtaawaa ammasitti deebii kennuu hin danda'u akkan achi ga'eetti mari'annee garuu deebii isiniif kennina jedhanii uummanni immoo sa'aatii 24 keessatti deebii barbaanna jedhee gaafate kun waan deebi'uu dhabeef uummanni mormii isaatti fufeedha kan isaan jedhan kana quba qabdu isin.
sirri kana waan ta'e sanumarra ka'anii ummati mormiifi itti fufeera mormii ummataa cimee itti fufeera akka xiyyeeffannaa itti kennamu jenneen illee lafa mootummaatti ergaa dabarsaa jirra akkuma jedhan isaan sa'aatii 24 keessatti nuu deebi'u karaa jedhullee ni kaasanii garuu tasgabbaawanii karaa nagaatiin karaa tasgabbii qabuun karaa rakkoo nageenyaa uumneen akka isaa eegatan ummata keenya ittiillee bira dhaabannee itti himaa jirra ummati illeen iddootti nu dhaqeen eegachaa jiru jira ammoo mormii sagalee fi dhageessifachaa jiru jira.
Mormiin kun aanaalee kabiroo keessatti isaarra itti fufee oole jedhama keessumaa magaalaa adoolaa keessatti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namaallee miidhame kan jedhu dhaga'amaa jira naannawa sana waan jirtaniif waa'ee kana odeeffannoon qabdan maali.
Odeeffannaan akkasiin jira rakkoon nageenyaan jira jedhanii haasaasanuu malee. neetworkiin guddoo nama rakkisa waan hin baaneef anis yeroo argadhee hordofne garuu rakkoon nageenyaa naannoo sanis akka jirutti ala keessa odeessanii ganaa gabaasa fudhadheera malee homaa odeeffannoo argadheen jiru amma aanaa adoolaarraa.
Walitti bu'iinsi kun uumame kan jedhan poolisii Oromiyaa fi qeerroo gidduutti jedhama yoo xiqqaate lubbuun nama lamaa dhabameedha kan inni jedhu waa'ee lakkoofsa lubbuu namaa dhabamees waan qabatamaa argattan hin jiru.
gabaasa qulqulluu hoomaan qabu rakkoon jiraachuu dhaga'e malee gabaasa homaa arganne.
Bulchaa bulchiisa aanaa Gorodoodhaa obbo Dullachaa Lakkee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffatoota keenyaa bakka arra ganama hiriirriitti geggeeffamee fi poolisoota Oromiyaaf qeerroo gidduutti walitti bu'iinsi uumame dhabamuu lubbuu namaaf miidhaa qaamaa geessise jedhame magaalaa Doolaatti bilbilee aangoota argachuudhaaf yaalluyyuu netwoorkiin cufaa waan ta'eef argachuu hin dandeenye garuu arruma ganama bulchaan magaalattii obbo Caalaa Waaree waahila keenya gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa mallaskaachuu ammaaf haalachi ture innaa ibsan akkana jedhanii turan.
ሰዎቹ ገፍተው በመውጣታቸው ዳባን ወሮ ወደ ዳባ በሚወሩበት ጊዜ አይሆንም Namoonni dhiibanii waan dhufaniif buufata poolisii waan weeraraniif kun hin ta'u deebi'aa jennee maanguddoota biyyaatiin yeroo ijoollee sanatti dubbatamu walitti bu'iinsa uumameen rasaasaan otoo hin taane akkan odeeffannoo argadhetti naannoo buufata poolisii sana ujummoolee bishaaniitu ture ujummoo sana keessa galee lubbuun nama tokkoo dabruu isaatii fi namoonni lama miidhamuu isaaniit odeeffannoon ni qabu jedhan sana dura immoo ijoolleen lama madaawanii gara hospitaala Hawaasaatti ergamuu isaaniillee dubbatanii jiru.
አሁን በዚህ ሰዓት ባለኝ መረጃ አንድ ሰው ነው ሞቴ። ከዛ ቀደም ብሎ ግን ሁለት ልጆች እ፣ ቆስሎ ኦ፣ ሪፈር ወደ ሐዋሳ ተደርጓል።
ይሄ ተኩስ ነው የምሰማው።
አዎ በምን አሁን ተኩሱ ለምን ነው የሚተኩሰው?
ልጆች yeroo isaan dubbataa jiran sanatti dhukaasa dhaga'amaa jiru laalchisees innaa mallaskaachuuf ibsan haala uumame sanarraa maddee walitti bu'iinsa deemaa jiru ta'uusaa dubbatanii jiran bulchaan magaalaa doolaa obbo Caalaa Waaree. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hiriira mormii godinaa gujii bahaaf lixaa keessatti geggeessamaa jiru laalchisee kanarraaf qabnu kanuma hordoffiin keenyatti fufa. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Ayya lammata oduu gaggabaabsa erga deebisanitti nam soddomii saddeeti manneen qilixoo gubdan jedhanii finfinneetti himatan keessa kudhanii tokko nagumaan gallakkisanii nama afur lubbuu namaatiin himatanii warra fammuu ag tokko waan himataniin irra laaffisaniitiin falmadhaa jechuun jiran. Mootummaan Burundii akkuma qarallee jedhe kalee jalqabee akka VOA'n afaan keenya Burundiitiin biyya isaatti hin dhaga'amne cufate akka itti gaafatamaan guddaan BBG boordii bulchiinsa tamsaasa Ameerikaa jechuu John Lansing jedhetti Burundiin oduu qulqullitti VOA irraa argatte. warri biyya akka akkaatii baqateetiin awurooppaatti galuuf liibiyaa dhufu akka guddaan garbirraan dabruu nu dhowwanii jedhaniitiin himachuu jiranii bara 2017 faa baqata 2020 achiin dabruu dhowwanii warri daarii liibiyaa eeguu fi mootummaa xaaliyaanaa warra kan himachuutti jiran addunyaatti. Mataan oduu warraaf qabu kanuma.
baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin.
Wallee addisuu furgaasaa kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.
ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin sindagaadhu waaniyaa. gandiyaa kakilee abaabiilee kiyyaa na duraa mul'ata qeen warra kiyyaa. gojoon keenya guddaan gubbaan faarachuunsaa yaadaan na mul'ata dallaa bal'oo keessaa. Tulaa galabaatiif gootaraan midhaanii fagoo na mul'atu tarree dhaabbatanii. Oyiruun karaa maddii asheenni masnoota ililliin daraaree na dura mul'ata baddeessaaf gurguraan na dura mul'ata. baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin sin dagaadhu waaniyaa. baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhu.
The Voice of America.